jambo tubashikiriza uyu wa mukuru kuri iyi saha
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi mu kiganiro cy'uyu munsi turagaruka inaha muri leta zunze ubumwe z'amerika muri iki cyumweru gishira nibwo muri leta ebyiri zo muri amerika minnesota na louisiana abapolisi bishe abantu babiri muri izo leta zombi abapolisi bishe abagabo b'abirabura mu buryo budasobanutse ku wa kane w'icyumweru nibwo habaye imyigaragambyo irimo abantu bagera ku gihumbi muri leta ya minnesota illinois na texas muri texas ariko imyigaragambyo yafashe indi ntera kuko mu gihe cy'imyigaragambyo hari ku mugoroba w'ijoro umuntu wihishe yishe abapolisi batanu akomeretsa abandi icumi mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika urwo rugomo rwibasiye polisi ruri mu zindi nkeya zibasiye abashinzwe umutekano mu gihugu cyose urugero rwa hafi ni mu gihe cy'itero cy'iterabwoba ku mujyi wa new york tariki cumi n'imwe y'ukwezi kwa cyenda bibiri na rimwe ubwo abapolisi n'abashinzwe umutekano bagera kuri mirongo irindwi baguye muri icyo gitero ariko kandi mu buryo bwa rusange imibare igaragazwa n'inzego zikurikirira hafi ibikorwa bya polisi n'abashinzwe umutekano yerekana ko uyu mwaka bibiri cumi na gatandatu abapolisi mirongo itanu n'umwe bamaze kwicwa naho umwaka ushize wonyine abapolisi n'abashinzwe umutekano mirongo itanu n'umunani barishwe mu buryo bunyuranye niyo mpamvu mu kiganiro cy'uyu munsi twifuje kugaruka gato ku kibazo cy'umutekano hano muri leta zunze ubumwe za amerika ndetse n'inkurikizi bishobora kugira ku mibereho y'abantu muri uyu mwanya turi kumwe n'abatumire hano ku ijwi ry'amerika ariko reka mpere mu mujyi wa dallas mu- muri leta ya texas wabanza kutwibwira ego murakoze je nitwa alain ruvugazina ni wenda umurundi asanzwe aba ngaha mu gisagara ca dallas ah, aheze imyaka cumi n'itanu ndagusurira cyane kandi ikaze ku ijwi ry'amerika ale ruvuga zinaniwe urakomeye ego ndakomeye murakoze cyane namwe murakomeye natwe turakomeye muri texas kandi mu wundi mujyi turi kumwe
Eh, nitwa Edouard Manirakiza ah, ndi ngaha muri Abirene ni hafi cyane amasaha atageze atatu uvuye ku mujyi wa Dallas ubwo nshimye ko mwagi- ko mwadutumiye kugira ngo tugire ibyo tuvuganaho kuri ibi bijyanye n'izi ngorane zadushikiye ye ndagusuye cyane kandi nawe ikaze kuri rya amerika urakomeye Eh, ndakomeye twatumiye n'abandi.
kandi komera cyane twatumiye kandi mu kiganiro cyacu uyu munsi ya nitwa uh, Brian Karinda Samson utuye mu mujyi wa Atlanta ah, ubwo ni mu karere ka Georgia mu gace k'amajyepfo ya leta zunze ubumwe za Amerika ndabasuye cyane bwana brian karinda thompson ikaze ku ijwi rya Murakoze.
amerika nguhereho alain eh, ruvuga zinaniwe aho mu mujyi wa dallas ibintu byifashe bite kuri iyi saha umutekano abantu bahagaze bati Bi- aho icyo novuga ni uko ah, mu gisagara ca downtown aho ha- aho byabereye ah, abatari bake inyubako zitari zike zugawe nta ruja n'uruza ruriho mugabo ahasigaye hariho uruja n'uruza abantu baragenda ku kazi abantu batonze Ah, ico novuga gusa ni uko ah, ni ibihe bitoroshe ni ibihe bidasanzwe ibi ah, nibaza ko bitari biherutse kuboneka mu ngaha mu gihugu ca amerika ah, no ngaha muri dallas ikiri rero mu mitima y'abantu ni ubwoba ni amakenga ni ukumenya ingene ibi bintu birava bikurikira na cyane cyane nicyo ntushobora gushikiriza muri uno mwanya ah, nayo ubundi nteka ibyinshi tuza turabimenya uko umwanya ugenda none wowe ku giti cyawe nk'umuntu wavu- waje muri amerika uvuye mu burundi none aho ngaho tuvuga urusasu ruravuze abantu baricwa harimo n'abapolisi batanu icyarimwe wowe hari icyo wahindutse ku myumvire yawe ku kibazo cy'umutekano wawe n'uko witwara aho i darasi Eh, ni- ni- niyumvira yuko uh, u- utari uwe- uwo ari we wese muri kano kanya ntiyoguma ah, abayeho nk'uko yari abayeho kubera nk'uko nabivuze ni ibintu bidasanzwe numvise mbere mu makuru bavuga yuko aribwo bwa mbere habu- abapolisi bapfiriye ku bwinshi inyuma ya september 11 donc uh, ni ukuvuga yuko at- ari ibi- ni ibihe bidasanzwe kandi cyane cyane umuntu ntazi yuko ari ibintu bica bihagararira aha canke ari ibintu biri bubandanye ah, canke intumbero biza gufata ni ukuvuga yuko rero mu bisanzwe eh, umuntu ah, ni- arahindura arahindura gato akiyubara ni ntawopfa kuca aja aho ariho hose Ah, umuntu aragerageza ah, novuga mu gifaransa ni ku- kugira precaution mu ma- mu- mu ko agenda niyaja Ah, niko nosho- nico noshobora gushikiriza muri aka kanya nge ndagushimiye cyane guma kuri telefone turongera tukomeze tuganira mu kanya kari imbere noneho nkugereho eduwari manirakiza uri mu mujyi wa abirene ni hafi amasaha agera kuri abiri uvuye darasi mwe iyi nkuru mwayakiye muti Eh, jewe iyi nkuru nayumvishije jo mu ijoro mu masaha ya saa tanu niho numva yuko ibintu bi- byakomeye muri Dallas Dallas niwo mujyi dukunda gutembereramwo harimo n'abarundi benshi Aba- abarundi bari hano muri Abirene ni bake kenshi na kenshi twama twagiyeyo ubwo nk'abantu twamaze kumva ati Dallas abapolisi bariko baricwa biremwa barakurikira babirabure babiri bapfuye twagize ubwoba bumwe budasanzwe sinzi ngo nobivuga gute ku buryo hano n'abandi bo dusanzwe tubana ngaha abaturanyi bacu b'abanyamerika nyine basanzwe hano nabo batubaza ati mbega ko mwaje muhunga mukumva mubyumva gute hari uwambajije ndavuga nti ibyo nyine byagushikiye biba byagushikiye reka turindire turabe imbere uko biza kugenda amakenga rero dufite niyo ukuntu abanyamerika hano barakara ni ukuvuga abagira ishavu rikaze gusumba ngira ngo sinzi abandi bantu bose ku isi umuntu asigaye yibaza ati umuntu aguciye ku nk'uko ugahama wi- ukava uvuga ati arahava angirira nabi kuko ntubuze icyo bapfana n'uwo muntu iyo bayishwe ubwo rero muri make twafashe n'ingingo bamwe bamwe mu bantu mu bantu twa- twashoboye kuvugana ko ata muntu akwiye kurenza nibura saa mbiri n'igice akiyerereza gutyo gusa Ye- turaba ukungene twifata muri muri ibi bihe hanyuma duheze turabe mu, mu minsi mu, mu- muri kazoza ukuntu bi- ibintu bishobora kugenda kuko Izi- hano barihorahorana cyane cyane ihangane gato izo ni ingamba mwafashe kugira ngo mwite ku mutekano wanyu dufite kandi kuri telefone muri kiganiro eh, bwana brian karinda thompson muraho mu mujyi wa atlanta hariya mu mujyi wa dallas murahagenda cyane mwe iyi nkuru iyicwa ry'abapolisi batanu abandi bantu bakomeretse benshi mwe mwakiye muti Ah, ni ibintu ah, navuga ko twakiriye ku buryo ah, budasanzwe kubera ko ipfa ry'abapolisi abantu bateka ba- bakwiriye gu- bashinzwe umutekano bagapfa bangana kuriya ni ibintu biteye ubwoba Ah, ariko rero ni ibintu nanone twari dusanzwe du- ah, twiteguye kubona kandi nkeka ko tuzabona byinshi kurushaho kuko iri ryicwa ry'abirabura tumaze iminsi tubona cyane cyane muri uno mwaka wa nyuma njye ndashaka ku- kubyitirira ku butegetsi bwa politiki no ni washington ku uno mwaka wa nyuma wa obama i- muri white house eh, niko njye nabyita ko bifitanye isano ni ibintu biteye ubwoba ku buryo ah, nkeka ko tuzabona byinshi kurushaho ah, kuko bashaka ku- hari kumwumvisha ko ah, eh, ntacyo amaze kandi biragaragara ko ari abazungu bashaka kuko abirabura ntacyo bamaze ariko wareba nyuma nanone hakabaho n'abirabura nanone bafite ukuntu ah, bitwara ukuntu ah, eh, kudashimishije hakabamo n'abandi bazungu nabo bafite imijinya ituruka mu miryango yabo bafite indwara zitandukanye eh, bashaka ku kugenda ku bundi buryo bwo, ah, ah, bw'inzangano noneho byose bikavangitirana noneho abo bantu bake batari beza bakanduza abandi noneho bikamera nk'indwara y- y'icyorezo igeze mu baturage noneho ikagenda i- ikora amashami a- abantu bayifata ku buryo butandukanye Ye, ndagushimiye cyane iyi myigaragambyo yo ku wa kane ku mugoroba mu mujyi wa Dallas muri leta ya Texas yarimo abantu bagera nko hafi ku gihumbi ariko nk'uko Anre yabisobanuye kandi n'uko byatangajwe n'uko imyigaragambyo nk'iyi yabaye mu mijyi myinshi muri leta zunze ubumwe za Amerika abantu bamagana iyicwa ry'abirabura ariko cyane cyane umwirabura w'umugabo wiciwe muri leta ya Louisiana n'undi wiciwe muri leta ya Minnesota U- urebye ale nkugarutseho aho hari ikibazo cyari gisanzwe kiri hagati y'abirabura n'abazungu ku buryo bwihariye ego murakoze kuri icyo kibazo umuntu a- a- ariko araraba imibereho ah, cyangwa umubano wari usanzweho hagati ah, y'abirabura n'abazungu Ah, si ibintu umuntu yashoka abona ah, u- kubera naho twibutse gatoyi amateka y'iki gihugu ah, byarabaye aba- ba- habaho urwanko hagati ya- y'abirabure na- n'abazungu murabizi ko byagiye biragenda ariko bagenda kugera aho ah, kubera amategeko ah, umuntu nubwo utamumukunda wiga kumusonera jewe navuga uti aho ngeze amaso ntavyo wabona ntavyo ntavyari bisanzweho ariko aha nagomba ko twibukanya yuko ah, nk'uko abandi ba- bagenzi banje bagiye babivuga hari ibintu byagiye biraba mu ma eta atandukanye aho ugenda ubona abapolisi bica cyangwa bagafata nabi mu buryo budasobanutse abanyagihugu b'abanyamerika na cyane cyane abirabure ibyo rero nibaza yuko ah, ariho intandaro ya byose hanyuma ugaca ufatanya n'uko iki gihugu gifite amateka ah, ki- ki- cyiharije ah, aho ibi- abo- iyo ma- ayo makominote abiri atamye ari abanagiza ugaca wibaza yuko rero uno munsi aricyo cyaje kubyara ibi turi ko turabona kubera byari bimaze kuba iminsi itari mike muri buki byabaye foganziri ibyabaye new york ibyabaye ejo bundi louisiana na minnesota Eh, aha rero nibaza yuko ah, ibyo bintu bibiri aribyo byatumye i- izi ngorane zishika kuri uru rwego ah, tukaba twizigiye rero yuko ah, abajejwe intwaro abajejwe igipolisi baza kugerageza gusubiza ah, novuga ah, ah, gukalma aba- abanyagihugu bagatanga ubutumwa buhumuriza E- Edward aho mu mujyi wa Abilene wowe urebye ku mibanire y'abaturage basanzwe cyane tuvuge abirabura n'abapolisi b'abazungu ku rundi ruhande wabonaga ikibazo giteye gite nge buri munsi hano muri abirene mbona ni nta kibazo kuko nta muntu ara- ararenganywa cyangwa se ngo ahorwe ko yoba ari umwirabure uretse ko nk'uko nyine amateka yabayeho ya kino gihugu hari abo usanga bafite ako gatima mu baturage gusa basanzwe naho nyine b'abatama ba kera naho ubundi twe twari tubanye neza nta kibazo nta n'ubwo washobora kwikeka ko umuntu ashobora kukugirira nabi kubera uri umwirabure ariko ibi biriko biraba na cyane cyane byabaye hafi ya- yacu biratuma dusubira kugira amakenga no kugira umutima uhagaze ko noneho na hano ko bishoboka none wareba bwana Thompson yarazamuye ingingo mu kanya avuga ko ibi bikorwa muri iyi minsi cyane mu minsi mike ishize ya hafi ko manda ya perezida Barack Obama irangira ari nk'aho hari abapolisi abashinzwe umutekano b'abazungu basa nk'aho bihimura ku birabura wowe ubibona ute Edouard ngewe uko ndabibona sindabibona nk'uko nk'uko kwiwe ngewe uko ndabibona mbona ko ari agatima k'abanyamerika cyane cyane bafite mu bintu byo kwihorahorana kuko nk'akarorero iyo aba- amo- biriya bitero bya september 11 bi- bibaye abantu bose wasanga nk'abantu batari abayisilamu ugasanga avuga ngo bayisilamu ni babi n'iki n'iki ugaca wumva yuko bonahura akamugirira nabi ni uburakari je nibaza abantu basanzwe bafite kubera ubwicanyi mu yandi masiteyiti cyangwa ahandi bwibasira cyane abantu b'abirabure yanyuma yabibona agaca yumva yuko nawe azomara umwanya agashikirwa ugaca usanga ni ikibazo Eh, ndagushimiye Hariho- cyane.
hariho n'abazungu ba- ba- ba- ba- basanzwe bapfa hariho n'abazungu basanzwe bapfa buri munsi ha- hano muri amerika buri munsi hapfa abantu n'abazungu basanzwe bapfa ariko iki kibazo cyo kuvuga umuntu agahagarikwa kuri feruje ahagaritswe n'umupolisi agaca amwica urumva ni ikintu cyarakaje abantu abantu rwose Bag- rero baca bagira umutima wo kwihora ye ndagushimiye cyane Edouard Manirakiza aho Abilene bwana Thompson mwebwaho iki kibazo ah, Edouard azamuye cy'uko hari uburakari urebye bw'abantu gusa bushobora kuba bwatuma ah, kwicana ku buryo buteye butya eh, bifata indi ntera ni ikintu mwe mutekerezaho ni ikintu mwumva ariko byaba byagenze hariya muri Texas Ya, niko mbitekereza byo ni ibintu ni ikintu kigaragara mu n'uburakari muri Texas ni uburakari ariko ibyabaye muri Louisiana no muri Minnesota byo ntago ntago bisa bariya basaga n'abashaka kwihorera ku byabaye kuri bariya birabura babiri bishwe mu minsi ibiri ikurikirana muri kino cyumweru ariko nanone bikiyongeraho ubundi bwicanyi bwabaye nanone ku birabura uhereye mu byabaye muri Florida muri South Carolina n'ahandi hose muri za Murabarana- Pennsylvania na New York na New murabara York na- Baltimore na- ya- na- na- nyakeka ko ibi- ni ibintu bigenda byiyongeraho byiyongeraho byiyongeraho noneho hakaba havuyemo nk'umuntu ah, hakabamo nk'umuntu ufite umujinya cyangwa se u- kandi ufite n'ubumenyi bwo a- akigira nk'umusinayipa nk'uko byabaye muri texas bakavuga bati kuki abantu b'abazungu bashobora kugira gutya bakajya mu birabura bene wacu bakabica gutya nk'aho twebwe tudashobora ku nta bumenyi bw'imbunda dufite cyangwa ntazo dufite kandi muri twebwe barafite ubumenyi noneho akavuga ati "Reka- nanjye reka ndebe ukuntu nakumvisha ari ubutegetsi eh, bwo muri ako gace cyangwa se igihugu cyose cyangwa se abazungu mbabwire ko n'ubundi natwe abirabura hari ubundi buryo dushobora kubera ko dufite umujinya ko amaraso y'umuzungu n'ay'umwirabura yose ara- atukura amaraso ari kimwe akavuga ati reka mbereke ko ariko bimeze noneho niba bishoboka niba ari ngombwa twicare tuganira ariko nk'uko nabivuze mu kanya hariho abantu bafite indwara biyorojike basanzwe bifitiye z'umujinya tudashobora twebwe kumenya izo ari zo ahubwo departoma hano ya polise cyangwa se na fbi cyangwa cia nibo bakwiriye kumenya bagafata nk'abari abantu bakwiriye gu- ba- bagombye kurinda umutekano bakabanza bakabitonda bakabajyamo bakabiga bakavanamo abo ngabo babi ntabwo abapolisi b'abazungu bose ari babi ntabwo abazungu bose ari babi ntabwo abirabura bose ari babi abantu nk'abo ngabo bafite ibibazo mu mutwe bakabanza bakabigeza ku ruhande nibatabikora ibi bizakomeza nta nubwo nzi u- a- a- ukuntu bizarangira rwose ntabwo ari ubu ngubu ntabwo navuga ngo uyu munsi ngo byarangiye no- Eh, mukomeje ku kintu gikomeye brian thompson mugira muti ni nk'aho ari nko gutanga ubutumwa cyangwa se mugira muti ibi bishobora kuba ari nk'intangiriro kandi ibintu bishobora kuba bizakomeza Ah, edward yakomeje mu kanya agira ati buriya bushobora kuba ari nk'ubutumwa uriya muntu yatanga kugira ngo yumvikanishe ko abirabura nabo bashobora kuba bafite ubundi buryo bakwirwanaho nkugarutseho aho mu mujyi wa dallas aho ngaho texas alain ubona intumbero nk'iyi kuba kuri uriya muntu wavuze ati ndafata imbunda ngende ndase nice bariya bapolisi ubona ari ikintu gishobora kuba cyakomeza kigafata indi ntera I- ico bikoze eh, sinobimenya neza yuko bari bubandanye Eh, nari- nariko ndavuga mu kanya nti biraza kuva ingene abashinzwe umutekano n'abashinzwe intwaro baza kubyifatamwo kubera nanone kugira ngo bashike ngaha nk'uko bagenzi banje babivuze ni uko ivyo nokwita bavure aho abapolisi bagiye bafata bakica abantu babi bo mu bwoko bw'abi- b'abirabure babasanze kuri feruje nk'uko mugenzi wanje yabivuze inyishu bamye babiha itamye ari nziza Ah, hari uwo wumva bavuze bati bamukuye mu kazi gusa ahandi akisigura bakamufungura aje kwica umuntu mu buryo butumvikana mu buryo abantu bose babonye ibyo rero akaba ari byo byagiye gu- gu- gushavuza abantu mugabo ibi bi- bikatangaza kubona ah, naho umuntu abyumva yuko abantu bageze kuri urwo rwego kugira ngo bumvikanishe ijwi ryabo bavuga ati turarenganywa namwe muva amaraso nka twebwe ubu rero natwe tugiye gufata ubutungane tubwishije mu ntoki zacu natwe tu- twihore ko mbona ubutungane butadutunganirije ibyo rero ni ibintu bitangaje kubona biriko birabera mu gihugu cya amerika igihugu twari tuzi ko gifise ivyo bita agateka kazina muntu bagenda kwigisha ibindi bihugu ugusonera agateka kazina muntu mugabo nkagaruka nkavuga nti igihugu cyose gifise amateka yaco ibi bintu batavyifashemwo neza birashobora kubandanya bigatandukira n'ubundi buce kubera abantu urabona ko bafisemwo ugushavura kandi birumvikana ubusha- ugushavura kwabo kurafisa aho aho aho kuva ni icyumviro uzamuye gikomeye cyane uj- aho ugira uti "I- intandaro ikomeye cyane ikibazo cyose ni ubutungane ku bakurikiye amakuru mu bihe byashize muzi hariya mujyi wa st louis muri missouri nza uko eh, sentare yaciye urubanza rw'umwirabura wari wishwe muzi uko hano mu hafi ya washington dc mu mujyi wa baltimore muri leta ya maryland uko ubutabera ubutungane bwaciye urubanza muri sentare rw'abapolisi bakuruye umwirabura mu modoka akaza gupfa ari mu modoka ya polisi ni inkurikizi zikomeye cyane Eh, nkugeze baho muri mu mujyi wa abilene manirakiza ubona iki kibazo cy'uko ubutungane bwaba budakora akazi kabwo neza ari ikibazo cyatuma ubwicanyi nk'ubufata indi ntumbero cyane cyane rwose ni icyo nyine nta n'ikindi kuko akenshi kuva kuva mu mu myaka yose maze hano buri gihe hishwe umwirabure akicwa n'umupolisi uwo mupolisi nta gihano kigaragara yigeze abona abirabure nabo bakaba bagira uburakari ku- bakiyumva bobo kumenga ntibari mu gihugu gifite amategeko abakingira ko menga ubutungane bugeze kuri bo ntibushobora kwitwa ubutungane koko ibi rero bizohezwa na leta izofata ikibazo mu minwe ikavuga ati guhera ubu reka turabe ukungene twohindura ibintu hanyuma abantu bose bibonemo ubutungane kuko nk'ubu umuntu aje agafata umuntu umupolisi akamurasa ku mugaragaro nta mbunda afite ntaki icyo gihe bakamurekura cyangwa se ba- ngo baramuhanye bakamukura ku kazi ubundi nawe yapfuye ibyo ni bya bindi bibandanya bizamura umujinya abantu bakarakara bag- bagashobora bakabandanya ku- kwihora leta nifata ikintu mu minwe ikavuga ati ibi bintu reka turabe ukungene bihagararira ngaha birashobora guhagarara ariko nibabyifatamo nabi bishobora no kubandanya uko jenoba ndiko ndabibona ndagushimiye cyane aho edouard manirakiza eh, mu mujyi wa abilene brian thompson aho mbagarutseho a- atlanta mwe musa nk'aho mudafite icyizere cy'uko iki kibazo cy'amoko muri amerika cyabonerwa umuti mu gihe cya hafi murebye iyi ntera ubwicanyi bwafashe muri iyi minsi cyane cyane muri iyi minsi ya nyuma cyangwa imyaka ya nyuma y'ubutegetsi bwa perezida barack obama Eh, ntabwo ari uko mbibona eh, ahubwo bishobora kuba ari n'intangiriro y'ibindi bibazo bishobora kuzaza ku bundi butegetsi buzamukurikira kubera ko eh, niba tuvuze ko eh, uyu nguyu uri mu- umuyobozi- uyu munyapolitiki wo mu ishyaka ry'abarepublike niba ajeho niba adahinduye imvugo akazana nk'umuntu w'umu visi perezida utuye nka hano muri kano gace ka atlanta witwa eh, udu- rwa gengresh akaza ku butegetsi ba- ari babiri urebye imvugo yabo baramutse bagiyeho ibyaba sinabivuga none aha ngaha byaba ari ibintu bikomeye sina- nta- nta- sinabivuga ubwo rero icyo mvuga ni ukuvuga ko bariya ni abantu bashobora kuza bakajya mu baturage bakavuga disikuru y'iminota ibiri bagafata ya ndwara yabo eh, bakayikongeza mu baturage abaturage bakirukanka bagakora amashyamba Eh, ni ukuvuga ko dukeneye ubutegetsi mu by'ukuri buzi gu- kureba abaturage bwabwo- bwabo noneho bakabashakira umutekano Eh, ngewe nk'uko ubibajije rwose i- iyi ni ni intangiriro ntabwo birangiriye aha ngaha bizakomeza kandi bizatwara igihe kirekire ndabashimiye cyane reka twanzure gato noneho a- a- ale we hari icyizere ufite ale y'uko muri uwo mujyi wa Dallas aho ngaho amarorerwa yabereye ko iyi minsi ibintu byagenda neza ego murakoze ah, ikibazo nk'uko mu kirundi bavuga ati ahari abagabo ntiyagwa ibara naho ibyabaye biteye ubwoba ni uko ah, nakomeje ndabivuga yuko bizova ku nyishu ah, n'inyifato abategetsi bo ngaha muri Dallas ah, bahaye iki ibyabaye hari ikintu ciza mugenzanje wa george yaheje ko- ahereje ko ah, ni ukuvuga yuko ibi byose biriko biraba bitangura mu majambo n'amajambo aheza agahinduka ingiro uwo turavye rero ntimwibagire yuko turi munsi y'amezi ane tugiye kuja mu mu- mu ma election eh, y'aba- y'aba- y'abategetsi Mm.
bazokwitoza mu matora y'abaperezida yego Ah, ntitwamye twumva imvugo ihumuriza nibi ntawuzi yuko atari ah, inyishu y'imvugo z'abategetsi wumva umengo ah, barakumvira aho rero ni ahantu bakwiye kugabira inyishu uko ibintu bizogenda bizova uko ahabonetse abantu b'abagabo abantu b'abashingantahe bagasubiza inkota mu bwubatsi nayo ubundi babyifashemo nabi bagaturira ah, navuze kare amateka y'iki gihugu abantu barashobora gushavura nk'uko mwabibonye ibiba rero ntawe ushobora kumenya ibyo ari byo ndagushimiye cyane nawe muri make cyane eduard usoza hari akizero ufite kuko iki kibazo gishobora kuba cyafata intumbero nziza mu bihe biri imbere umwizero mfite ni mukeya bivanye n'ukungene inaha igihugu kiriko kireke- kirerekeza nk'uko bagenzanye babivuze inyuma y'amatora y'ukwezi kwa cumi na rimwe kuko abagiye kuzodutwara badahinduye imvugo bakasubiramo ikibazo cy'ubutungane bakagitunganya neza bakareba neza uwo bagiye babo bagiye guha akazi nko mu rwego rw'abashinzwe gucungira umutekano cyane cyane abapolisi ibi bintu bizafata iyindi ntera kandi nini ariko nk'uko iki gihugu ari igihugu cy'akarorero mu bintu byose cy'akarorero mu bintu bijyanye no gu- no kubahiriza agateka kazina muntu cy'akaro gitanga i- inyigisho ku bintu bijyanye na demokarasi cyari gikwiye kuba akarorero ko kubahiriza ako gateka kazina muntu noneho ibindi bihugu byose bikaboneraho kuko nibagenda bagiye guhanura ahandi nko muri afurika n'ahandi bakunda kubibasira cyane bazohora bababwira bati none nimurabe iwanyu uko ibintu bimeze rero Ndagushi- ni ndagu- ugusenga gusa njye nicyo navuga imana ikadufasha ikaku- ikakorera mu mitima y'abategetsi bacu kugira ngo ibintu bigarukire hasi kuko nka twebwe tuba twarahahamutse noneho bizaba ibindi ndagushimiye cyane edouard mbasorezeho bwana brian karinda thompson aya magambo edouard akomojeho namwe wakomeje kuzamukiraho cyane tureba ko turavuga hano tubwira abarundi n'abanyarwanda bakiri mu bihugu ndetse n'Abaru- n'abarundi n'abanyarwanda baje hano muri amerika baza muri kino gihugu bagira bati tugiye mu gihugu cy'amizero musanga ibikorwa nk'ibi by'ubwicanyi bishobora guhindura imyumvire uburyo abantu babonaga amerika nk'igihugu cy'inzozi igihugu cy'ituze i- igihugu cy'amizero amerika iracyari igihugu cy'ituze bwo ntabwo navuga ko ubwicanyi burimo kubera ahangaha ari ibintu byatuma umuntu yongera guhahamuka nanone nk'uko bamwe muri twebwe cyangwa se hafi ya twese twaha- twahahamutse tuvuye duhunga mu- muri ibyo bihugu by'u Burundi n'u Rwanda muri ya myaka eh, jenoside zabaga mu bihugu byacu Ah, ni ukuvuga twavuze abantu abirabura bishwe mu masiteti amwe n'amwe Ah, urumva ko tugenda guto- dutoragura kamwe kamwe kamwe kamwe hariya muri state muri kino gihugu ki- cya amerika gifitwe kirimo abaturage bageze kuri miliyoni magana atatu hafi na mirongo itandatu ubwo rero urumva ako kamwe kamwe kagiriya Ye- bi- biteye ubwoba byo ni byo ah, kubera ko ari twebwe turi mu gihugu mu by'ukuri abandi eh, bareberaho ibyerekeye demokarasi umutekano ngira cyemera ko hano dufite umutekano mu by'ukuri ntabwo ndu- ntabwo nkubeshya gusa ntabwo hari ukuntu wenda ibyago ushaka kugwaho ukagwa mu gaco k'abagizi ba nabi bakakugirira gutyo ariko rero iki gihugu kiracyari igihugu gifite umutekano ugaragara ndacyacyemera ntabwo ari ari ibintu byantera ubwoba Ah, gusa ah, tugomba gusenga hanyuma tukareba ukuntu mbese abantu bashinzwe umutekano bafata abantu babi bari muri abo ngabo bari mu mutekano bakabakuramo bakabigeza ku ruhande nubwo bitoroshye kandi bakaba wenda bamwe bashyigikiwe n'abandi bari hejuru eh, nabo bafite umurinya nk'uwo nguwo eh, naho ubundi ah, njyewe numva ngifite umutekano uhagije ndabashimiye cyane bwana brian karinda thompson ku bisobanuro muduhaye ndabashimiye namwe ale ruvuga zinaniwe aho muri texas nawe edouard manirakiza aho muri texas ndabashimiye mwese ku bisobanuro muduhaye namwe inshuti mwakomeje kumva ikiganiro cyacu nk'uko mbikora igihe cyose ndabararika mbabwira nti mutugezeho ibitekerezo byanyu ku ngingo zinyuranye kuri mikoro hano i washington mwari kumwe nanjye etienne karekezi